y'umubandanya mwumviriza ni radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda radiyo ijwi rya amerika irabandanya ibiganiro byo mu gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda abaduteze amatwi mwe mugitangura kutwumva ndetse namwe mwatanguye kumva ijwi rya amerika mugikanguka twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu muri kumwe na aloyizi bigirimana kuri mikoro nije ndongoye ibi biganiro turi ku munsi wa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini mu nyuma tuza kubandaniriza ku kiganiro iwanyu mu ntara kibanda ku makuru yo mu ntara z'uburundi no mu makambi y'impunzi z'abarundi amakuru mu karere k'ibiyaga binini tuyahere kuyavugwa ku burundi ibiganiro bihuza abarundi byarangiye ku munsi wa gatanu inyuma y'iminsi cumi n'itatu ata amasezerano atewe k'umukono leta y'uburundi irashima kuko ku bwayo cyari ikiyago gisanzwe uruhande rw'abatavuga rumwe na leta rwo ruvuga ko kwabaye uguta umwanya kuko ku bwabo ata amasezerano yabonetse ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ari arusha muri tanzania nta masezerano yatewe ku mukono nta rwandiko rumwe bahurije ko basinya ko bose nta n'itangazo bose bahurije ko risozera ibiganiro ryabonetse umuhuza mu matati y'abarundi benjamin mukapa yagerageje guhuza abanyapolitike bose bitavye ibiganiro kugira ngo bagire ico bafunditse ariko biragorana ico bitumye ni uko hatswe kwaduka imari hagati ya leta imigambwe iyegereye hamwe n'imigambwe itavuga rumwe na leta muri iyo nama yamaze umwanya urume rumara umuhuza yaciye afata ijambo ababwira ati nimwigire mwese amahoro yemeje ko agiye gukora wenyene icegeranyo kirimwo ivyiyumviro vyabo vyose maze azogihe abakuru b'ibihugu vya afurika y'ubuseruko aba aribo bazofata intumbero ya nyuma urongoye intumwa za leta terasi ntayiraja n'akamwemwe kenshi yashikirije ko ibintu vyagenze neza twebwe turashima ntitwagaye hari abantu bavuze ngo ntiryayangaye nta na gatoya tumaze kwihweza dusanga atari ibibazo bibiri byonyine sindababeshye bita divergence atangurije ko nuvuga ica mbere naho bavuga yuko havuga ibiganiro hagati ya leta n'imigwi igwana mu Burundi nta migwi igwana ihari ni ukuvuga yuko hari abantu kumbura bafise bagomba gukingira abantu bagombye gutembagaza ubutegetsi babishe mu migwi igwana kugira ngo barondere ingene bagira vya bindi vy'amagaburanyama ikindi ca kabiri ntibirenga ni ukuvuga nico bita guhagarika imitaha irondera bamwe bamwe bagirizwa mu bagomba gutabwaza ubutegetsi bari kuri rwa rutonde rw'abantu mirongo itatu na bane barone bari gutungana bwo Burundi ushaje leta yifata kibanza kuvuga gusubiramo inzego z'umutekano urumva rero ni ibintu by'amagaburanyama canke bafise ubundi mugambi naho biri uko urundi rwande rutavuga rumwe na leta n'agashavu kenshi rwemeje ko bisa n'uko bataye umwanya kuko iminsi yose bamaze bategeze bicarana ngo baharire ku bibazo nkoramutima aruyeze barica ko n'umwe muri bo atwara umugambwe ranake jewe nk'utwara ranake sinabyakiriye neza kuko byari kuba byiza iyo tuba twaricaye hamwe uko twaje kugira ngo tuganire ku bibazo bihanze urundi dushobore gutora umuti ariko ntibyashobotse ko twicara hamwe ngo dushobore gutorera hamwe inyishu y'ibibazo ry'uburundi urumva rero ko ntawuryoherwa umuntu ari kuryoherwa hagize kivamo ariko uyu muntu yivuga ko ari esheke kuko esheke nuko atakiba cyakozwe mugabo igikorwa cyarakozwe ariko ntigishimishije kuko cyari gushimisha iyo havamo ikintu abarundi gituma bakira bakava muri izi ngorane barimo oya bw'izo nshingano ntiduhuriza kuryoha inyanyigwa ibwiza nshingiro guhinyanyurwa ni uburenganzira bw'igihugu ni uburenganzira bw'abarundi ariko icyo tuvuga ni uko ryari guhinyanyurwa abarundi babyumvikanye bakamenya ingingo zihinyanyurwa kugira ngo bigende mu muco ntibishobore kubandanya bitera ingorane mu gihugu cyacu amashami yigenga arashima ko ibwirizwa shingiro byabonetse ko ari ikibazo kiri mu matati ko ritohinduka vuba gabriel fyiri atwara orikome ibyo twahora turwanira amasezerano yarusha hamwe no kubahiriza ibwizwa shingiro ibyo ubu bose abaje muri ibi biganiro bose baremera yuko ari uwo mushinge ubwa mbere w'umutekano w'iterambere be no kunywanisha abarundi murabizi ko nk'uruhande rwa leta bagomba bavuga yuko bagomba guhindura ibwizwa shingiro mugabo uno munsi icyo kibazo cyagiye mu bibazo ni ukwita biri mu matati ikibazo rero kimaze kujya mu matati ukagishyira mu bagabo nta ruhande na rumwe rufite uburenganzira bwo guca burondera kuza kuvuga kira noneho nibaza ko eh, abahora bitwaza ibya souverinete ni ukuvuga bijya bavuga ngo eh, ubwigenge nibaza ko uno munsi bitazosubira ubwigenge si ubw'umuntu cyangwa ubw'umugambwe ubwigenge ni ubw'abarundi bose nabajije intumwa ya leta ko umugambi watanguye wo guhindura ibwirizwa shingiro ugiye guhagarara terasi ntayiraja aha yishuye yitwengera cyane rwose uti kubera iki ku isi nzima ni ukuvuga n'ikigirwa hanze soso de kesi de souveraineté mu gifaransa ni ukuvuga ni ibibazo bijyanye n'ubwigenge bw'igihugu nico ituma kandi ndagira kubwire yuko harabaye integuro igiye gushyirwa abanyagihugu bayemeze uvuze ngo ibyizo shingiro kubera rihindurwa ugiye kubaza ubundi muntu ubu uhejeje guhonyanga za ngingo z'ibyizo shingiro nakubwira abo bari abandi bantu bafite intumbero zabo bashaka guhonyaga amategeko mbere umukuru w'abigize yagize icyo bita tarayizo iyo bahemukiye abanyagihugu mu rwandiko rwa mukapa harimo ibyo abo banyepolitike batumvikanye ko harimwo ukwaka ibigwanisho abanyagihugu babitunze batabifitiye uruhusha cyane cyane urwaruka rwegamiye imigambwe harimo n'ikibazo c'ingene inzego z'umutekano zifata mu gucungera uwo mutekano nyene harimo n'ivyerekeye ingene hoshirwaho icuka ciza ca politike ingene leta iriko iracungira amatungo y'abahunze cane cane ay'abanyepolitike bakomeye n'ibindi iruhande y'ivyo batumvikanye ko umuhuza benjamin mukapa yerekanye n'ivyo abo banyepolitike bashoboye guhurizako harimo ko bemera umuhuza ko bose bemera ko amatati yatanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ari aya politike kandi akwiye kuronka umuti wa politike ikindi bahurizako ni ugusubira kunagura imigenderanire y'u Burundi n'amakungu hamere no gushiraho umugambi utomoye wo gutahukana impunzi no kuzisubiza mu vyazo Pierre Claver niyo nkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika mu rwanda abanyarwanda mirongo irindwi ku ijana ntibazoba bafise umuyaga nkuba mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri nk'uko byari bitekanijwe umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika mu rwanda asumuta kaboyi yaraganiriye na bamwe muri bo leta y'u rwanda yari yihaye gahunda y'uko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri abanyarwanda bagera kuri mirongo irindwi ku ijana bazaba bafite amashanyarazi kugeza ubu abagera kuri mirongo itatu na bane ku ijana nibo babashije kugezwaho amashanyarazi abaturage bavuganye n'ijwi rya amerika bavuga ko icyizere bari bafite cyo guhabwa amashanyarazi muri iki gihe gisa nk'ikigenda kiyoyoka amashanyarazi amaze nk'imyaka ibiri bamanitse insinga batubesha ko turahita tuyabona ariko ntabyo tubona bamanitse inzinga ngo tuzabona umuriro zimaze imyaka ibiri none umuriro ndago hari naho zitamanitse hamwe n'amapoto garaguye ugeze nk'umu hasi wasanga ibitsinga bitamanitse hirya no hino mu gihugu hagenda humvikana abaturage bavuga ko babariwe bakimurwa bivuga ko bagiye kuhacisha insinga z'amashanyarazi ariko bikarangira uwo muriro utabagezeho hari abandi bemeza ko bawugejejweho ariko bigasa nk'aho ubabereye umurimbo kuko ufite intege nke ku buryo abifuza kuba bakora imishinga bifashishije ayo mashanyarazi bisa nk'ibitabashobokera ni ukuvuga ngo iyo bakije imashini twebwe turi gukora mbese ni kogosha nk'umuntu umuriro uhita uzima radiyo wenda ya saniteke iravuga televiziyo yo n'abazifite kandi baraziguze barazibitse ampuri iriya radiyo nini urayireba ntibayishyiraho ngo ivuge umuriro ni muke kogosha ba mabondo bose urabona bafite amasaro tubona ko ari kuzerera kandi twese dore dufite umusatsi leta ivuga ko yakoze uko ishoboye kose ngo igeze amashanyarazi hirya no hino mu byaro ariko nanone hari ibyiciro by'abaturage bitabujijwe gukomeza gucana udutoroshi cyangwa se udutara dusanzwe kuko bemeza ko batabona ubushobozi bwo kugura amashanyarazi cyangwa kwishyura ifatabuguzi ncana intuza itoroshi cyangwa naba nabonye amafaranga yo kugura buje nkakora ncana haje udusitima kandi natwe dufite amatelefone turamurikisha nyine y'ubukene buje ntabwo wajya gucana amashanyarazi ufite ubukene iyi kashipa wuyimaranye igihe kingana iki uwo nasanzemo nawe naragukoresheje urashira ubundi arekera kubera ko nta mafaranga nta n'ubuzi uko ikora kuko utarongera kuyikoraho oya ntabwo ntabwo nigeze kuyikoraho rwose ntabwo nongeye kuyikoraho bitewe n'uko amafaranga ntabwo sinzi ukuntu nabigenza hano iwanyu uko nabonye mufite amashanyarazi mujya muyacana ntabwo tuyacana washijemo twacanye bakiyaduha ariko aho washiriyemo twarekeye gucana twabuze amafaranga kashepo irahari ariko itara ntaririmo ubwo nijoro mubonesha gute ntabwo muraricana mbese ngo mucane amatara amanitse na rimwe twegeje kuyacanaho leta ivuga kandi ko muri gahunda ya guverinoma y'imyaka irindwi perezida paul kagame yari yizeje abaturage ko bazaba bagejejweho amashanyarazi ku kigero cy'ijana ku ijana mu gihe ubu abafite amashanyarazi bakiri kuri mirongo itatu na bane ku ijana minisiteri y'ibikorwa remezo ivuga ko usibye amashanyarazi aturuka ku ngomero z'amazi leta izanifashisha amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba ndetse n'abari mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe bakaba bazayahabwa nta kiguzi batanze minisiteri y'ibikorwa remezo ivuga ko mu rwego rwo kwihutisha gahunda yo kwegereza abaturage amashanyarazi umwaka utaha wa bibiri na cumi n'umunani uzarangira ingo ibihumbi magana atanu zo mu bice by'icyaro zihawe amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba twifuje kuvugana n'ushinzwe iby'amashanyarazi mu kigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza amashanyarazi mu rwanda ngo adusobanurire neza aho iyi gahunda igeze ariko amasaha yaduhaye yo kumushakiraho yageze avuga ko afite indi mirimo asumta kaboye ijwi ry'amerika i kigali
turashimiye bagenzi bacu claver niyo nkuru na asumta kaboyi ubu tugeze mu mwanya wahariwe ikiganiro iwanyu mu ntara
bandanya kumviriza ijwi ry'amerika miriwe neza nshuti muteze amatwi ibiganiro by'ijwi rya amerika risa miliyoni washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi kumwe mu biganiro bya ino genekerezo muri sitira cumi n'umunani muri kumwe na jowe diane nahazwe ndongoye ibiganiro by'uno mwanya none nk'umuntu agenda agafata nk'ibihumbi mirongo ibiri urumva umufuko nk'ino w'amakara ugugwa ibihumbi mirongo ibiri na bitanu urumva nawe urabona tugendana ubumuga uteza kubaho nk'ukujya uwo ari we wese akomeye abaho uyu ni umwe mu basirikare bamugariye ku rugamba muri site ya karurama ya gatatu turi muri komine rugombo y'intara ya cibitoke mu gihugu c'u burundi bemeza ko badashigikiwe mu buzima bwabo bugoye nk'uko byari bibwirijwe iyo nkuru iri mu zo tugaruka ku handi hato mugume ku maradiyo yanyu turakubitira kandi arusha tubabwira iby'ibiganiro bihuza abarundi ariko imbere y'ayo makuru yose nemeye mbanze ndabwire muri make ko impunzi zirenga ibihumbi bibiri z'abarundi baba mu kambi y'imfatakibanza mu buseruko bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo zanse kwandikwa hakoresheje ubuhinga bwa none bwitwa biometric ku mvo zijanye no kwemera kwabo izo mpunzi zirahirahira zikarengwa ko zitarota zibikora naho habaye ihimiriza ryakozwe n'ishami rya onu ryita ku mpunzi hcr ku magenekerezo ari hagati ya mirongo ibiri na kane na mirongo ibiri n'indwi z'ukwezi kwa cumi na kumwe mu gisagara ca kamanyi banyura ni muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo umurundi dionisi nyandwi avugira izo mpunzi asigarwa ko ukwemera kwabo kubabuza kwiyandikisha hakoreshejwe ubwo buryo bukoresha ubuhinga bwa none aha mukamenya ko abenshi muri izo mpunzi ari abayoboke b'umwigeme zebiya ngendakumana yemeza ko yabonekewe na bikira mariya mu buraruko bw'uburundi ariko kugera ubu imigis- imi- i- kugera ubu eh, eklezia katolika mu burundi na leta y'u Burundi ntibemera ivyo Zebiya avuga n'abayoboke biwe abayoboke ba Zebiya na Zebiya nyene babarizwa mu gisagara ca Kamanyura eh, kuva aho bomorewe ibusinde mu Kayanza mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ku bakunzi b'umupira w'amaguru cristiano ronaldo umukinnyi rurangiranwa yamuka muri portugal mu mupira w'amaguru niwe yatahukanye umupira w'inzahabu uno mwaka ibaye inshuro ya gatanu atsindiye uwo mupira ubu akaba aciye anganya imipira na lionel messi uwo mukinnyi w'imyaka mirongo itatu n'ibiri yaraheruka no gutahukana igikombe c'imirwi yabaye iya mbere mu bihugu vyayo ku mugabane wa buraya hari umwaka w'ibihumbi- muri uno mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi irangira yongeye kuba umukinnyi wa mbere yatsinze ibitsindo byinshi bigera kuri cumi na bibiri yaragize uruhara rukomeye cyane kugira ngo umurwi wa Real Madrid akinamwo ube uwa mbere Ronaldo yatsindiye imipira y'inzahabu mu myaka ya bibiri n'umunani bibiri na cumi na gatatu bibiri na cumi na kane bibiri na cumi na gatandatu na bibiri na cumi n'indwi radiyo ijuga amerika mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda naho tukumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ahandi mushobora kumva ibiganiro vyacu ni ku rubuga rwa interinete yacu ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com nayo ku rubuga rwa facebook adrese yacu ni voa radiyo yacu
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo hanyu mu ntara na karyo ijwi ry'amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose hanyu mu ntara ni cyanyu
nongere ngire mwiriwe ibiganiro bihuza abarundi kuno wa gatanu vyasozerewe ata amasezerano atewe ko umukono hatse kwaduka ukutumvikana mu nzu y'amanama umuhuza yaciye abisozera yemeye kugira wenyene incamake y'ivyashitsweko vyose bizoshikizwa inama y'abakuru b'ibihugu vya EAC umumenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru niwe yakurikiranye ivy'ivyo biganiro turaca tuyigarukako handi hato ariko tubanze tunyarukire mu ntara ya Cibitoke mu gihugu c'u Burundi aho umugwi w'abasirikare bamugariye ku rugamba wo muri site ya Karurama ya gatatu iri muri komune ya Rugombo bemeza ko babayeho nabi cane ivyo navyo bakavuga babifatiye ahanini ku bukene bwo kwiyunguruza hamwe n'amafaranga abunganira mu kubaho kwabo muri rusangi ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu mu ntara ya Cibitoke Diane Ndonse abasirikare bamugariye ku rugamba begeranirijwe muri site ya Karurama ya gatatu muri komine Rugombo bidoga bavuga ko batorohewe mu kubaho kwabo kwa misi yose ibyo babivuga bafatiye ku iduga ry'ibiciro haba ku bifungurwa canke ku bindi bakenera ibyo bikaba uko mu gihe bavuga ko kuva basubizwa mu buzima busanzwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu umushahara wabo utigeze wiyongera aba ni bamwe mu bayaze n'ijwi rya amerika muravye nk'ibintu mwe navyagiye birazimba biduga mukabona nk'umuntu yavuye mu kazi mu bihumbi bibiri na gatandatu bakaba yarageze ku mushahara w'ibihumbi mirongo itatu na bitanu uwo rero si ukuvuga ko ari we wa nyuma uwo ari hagati na hagati harimwo n'abafata mirongo ibiri bagaca bamwandikira yuko bayamuhaye ko ari azoguma afata ubuzima bwiwe bwose mugaca muraba nk'ibihumbi mirongo itatu na bitanu byo gushika mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi none nk'umuntu agenda agafata nk'ibihumbi mirongo ibiri urumva umufuko nk'ino w'amakara ugurwa ibihumbi mirongo ibiri na bitanu urumva nawe urabona tugendana ubumuga uteza kubaho nk'ukurya uwo ari we wese akomeye abaho mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi bavuga ko ubukene babayemwo ari nk'ubw'abandi banyagihugu bose umuvugizi w'ubwo bushikiranganji colonel gaspard baratuza avuga ko bagerageza kubitaho mu kubaronsa ibifungurwa bimwe bimwe ni mu gihugu hose nta na hamwe uburyo bukwiye bari mu mugwi w'abandi birumvikana barafise ingene babagarukira kaboo ifunguro barabibaha kabaha n'amakara ibishoboka bakabibaha baba barashima n'ivyo kuko hariho n'abataronka n'urutete hirya no hino batagira n'ababagarukirako ibindi navyo nyene bizoza mu nyuma twibaza ejo ntihasa neza amikoro akakwira gusumba uko biri uno munsi aba bamugariye ku rugamba bavuga ko ivyo baronswa bigizwe n'ikiro kimwe c'umuceri hamwe n'ikiro c'ibiharage ku munsi bakaronkera rimwe ivy'amezi atatu ariko ba nyene kubironswa bavuga ko bidakwira na gato na cane cane ku bafise imiryango bukurusitani umwe muri aba basirikare bamugariye ku rugamba abona ko bari bakwiye kuronswa aho barima na cane cane ko intara ya cibitoke bashizwemwo isanzwe yimbuka nk'umuntu afise umuryango yategerezwa kuba afise aho arima bakituzana ngaha bari batubwiye yuko bagiye kuzoca baduha aho turima aho gushika uwo munsi amaso yaheze mu nzira ntituraronka aho hantu iruhande yaha baravuga ko bafise ingorane zo kwiyunguruza na cane cane ko ubumuga bafise bufatiye ko bacitse amaguru n'aho bafise amakinga bagenderako gerard ntiruhungwa umwe muri bo atubwira ingorane bagira nka twebwe urabona ko tugenda twicaye dukenera uwutwunguruza aho ucupakiza umuntu asanze agufasha umufasha wawe nyene ari bamwe bita umugarde marade uteza kumurihira iryo tike si ibintu ugira ngo ni ibintu vyategekanijwe yuko abo batujejwe ibintu baduhaye ntusanga ari ikintu kitoroshe cane ivyo nivyo rero twasaba yuko na leta kabisa ico kintu yokitwigira ikagikomezako cane umuvugizi mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi Colonel Gaspard Baratuza amenyesha ko muri kino gihe ubwo bushikiranganji bufise ibisata vyinshi ahavuga ko amategeko ariko arasubirwamwo ku bw'ivyo Colonel Gaspard Baratuza aratanga icizere kuri aba basirikare bahoze ku rugamba ko n'ibibazo vyabo bizobonerwaho akaryo ko kwigwa hariho amategeko ariko arasubirwamwo azoshikira inama nshingamateka na nkenguzamateka kugira ngo bayemeze hanyuma ico gisata barabe ingene cotezwa imbere kironke uburyo bukwiye hanyuma n'izi ngorane zose zizoca zigabanuka kuko urashobora gusanga uburyo ari bukeyi kubera amategeko avuga ibi n'ibi n'ibi ugacubura aho umanyura kuko nibaza yuko ayo mategeko vuba niyo aja mu ngiro agatorwa akaja mu ngiro hazoba akarusho ibyo byose basaba bigashobora kuronka inyishu uwahoze aserukira aba bamugariye ku rugamba gerard ntiruhungwa asaba ko ibibazo byabo byofatwa nk'ama kugira ntibazoje gusega mu mabarabara kandi barakoreye igihugu icyo kintu bari bakwiye kugifata nkama bakabona yuko ata muntu wo kuguma yicaye ngaho ona ni nayo ngorane iri hajya mu gisagara bajya abantu birirwa barasegerereza ntituzohave tuja kubamaramaza tuja mu mabarabara kandi twari twarakoreye igihugu ivyo rero nivyo bari bakwiye kwitaho bakabiraba twaragwaniye igihugu twarakoze imyaka n'iyindi tugasubira kuja kwirirwa mu ibarabara dusega vyoba bimaramaje nayo ku bijanye n'uburaro aba basirikare bamugariye ku rugamba barashima ko bubakiwe amazu ariko bakagira amakenga y'igihe bazohamara kuko ata mpapuro zazo bararonswa aha bakavuga ko ibyo basaba haheze imyaka itatu ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwabibemereye mu ntara ya cibitoke diane ndonse ijwi rya amerika nyane ndose urakenuye dusaba imbabazi rero kuko tutariko turashobora ku tora amatelefoni yo muri tanzania ngo dushobore kubabwira ivyi- ibiganiro vy'abarundi biriko vyasozerewe uno musi ariko amatelefone adukundiye turaza kuvugisha mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru yabikurikiranye hama tubwire uko vyagenze mu ntango nari nababwiye yuko impunzi zirenga ibihumbi bibiri z'abarundi baba mw'ikambi mfatakibanza mu buseruko bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo zanse kwandikishwa hakoresheje ubuhinga bwa none bwa biometrike ku mvo zijanye n'ukwemera kwabo abo n'abayoboka mwigemeze biyange ndakumana yemeza ko yabonekewe na muvyeyi bikira mariya mu buraruko bw'uburundi ariko rero hari uwundi muce w'abarundi bemeye kwiyandikisha batem- batari kumwe na zebiyange ndakumana umenyesha amakuru y'ijuru rya amerika muri kongo vedaste ngabo aratubwira ibindi kuri ivyo nkuru iki gikorwa cyo kubarura izi mpunzi z'abarundi zibarizwa mu nkambi yo mu rusenda kiri kubera kuri santere jene yo mu rusenda cyatangiye muri village ya mbere kikaba kiri kugenda neza nk'uko abigarukaho mu kiganiro yagiranye n'ijwi rya amerika n'ibizi faustin umwe mu mpunzi z'abarundi ziba muri village ya mbere uri gukora mu ibarura ibarura riko riragenda neza kuri uno munsi rya- twa- twatangiye twabonye ko ibintu byose byagenze neza naho twatangiye akazi amasaha agiye kugira umuntu ashikira aho bamufata ifoto aba yaciye ku meza zine n'iya gatanu afatirwako ifoto hariho iya mbere ashikira ko bakabanza bakaverifiya amasura fise isura y'abana na- n'imiryango yose uko iba ingana bakaraba n'amafomo baheza bakarungika ku rundi ruhande urundi ruhande rukarungika ku rundi urundi ruhande rukaja kurungika ahandi hanyuma munyuma ukaja guhereza ku mashini aho baca bagufotora bafotora imbone z'amaso maze bamara gufotora imbone z'amaso irya foto y'iwawe ya kera y'ifomo ikama iduga imajije kuduga baca babu- bakubona hama bakama ukorako ku mashini bagaca bagufotora rero bushasha ubuyobozi bwa asere bukaba bwashizeho amabwiriza ko umuryango basanga udakwije abawugize kandi bagaragara ku ifomu bahita babakuramo ibi ntibyatinze kugaragara muri village ya mbere kuko hari abantu bagiye bavanwamo bitewe n'uko batabonetse igihe babaruraga imiryango yabo ikintu gihari basanze tuvuge nk'aba ofisi abantu batandatu hama abandi bakaba badahari ofisi babiri bajya bane barabafuta bakagushira mashini muri babiri bagakura muri baze de doni nawe uri mu bantu bari gukora mu ibarura hari abo byaba byagezeho yego nk'aba nabonye nka batatu babigiriye abo byagenze gute bobo ba- ba- babafuse urumva ari taye sisi baca bamuhereza taye e kuko aba ari wenyine abandi badahari urumva avuga ko abari ba mu nkambi ari nizo mpunzi abataba mu nkambi sizo mpunzi urumva uwo ba mu nkambi yaserutse abaye perezida niwe baciye baha ya- ifomu ya taye eh.
ibo icyo gihe bavuga ko abandi bari hehe bo bavuga ngo abandi ngo bagiye mu Burundi abandi ngo bariye mu Ruvungi mu gihe impunzi z'abarundi ziri hanze y'inkambi mu biturage byo muri kongo ariko zisanzwe zibarirwa mu nkambi yo mu rusenda zikomeje kwitabira iri barura hari imiryango ifite impungenge z'abantu yagiye ibaruza bakicinjira mu nkambi ariko kuri ubu bakaba bataragera mu nkambi kugira ngo babarugwe ikibazo nacyo cyerekeranya basize ku mafomu abana batari gwabo aho oyi rero niho novuga ko haba babiyeko kuko niho bari bisumamwe ariko rero ni hatari ni birebire ni birebire nyene kubera ko ariho bahora bisumamwo nyene urabona ivyo turonka ni irya tayimwe ntiyoguhaza gose nta kambi buramwo amakanaki urumva rero ubu babugariye imiryango kabisa bumakana kukuntu yahora ikogwa hariho abazana abana akabakura nk'iyi akavuga ati barabi wanje basigaye i burundi none ndabajanye ndabazanye mubashire hamwe n'umuryango n'umuryango wanje muri senere bakamwandikira akaja muri anseri bakamushira ku mashini agacaca kuri sikope abana bagatangura kuroba urumva rero hamwe abo bana boba barasubiye i burundi canke bari hehe ubu nta kundi hari uwo usanga yarafise aba- itaye umunani itaye cumi ugaca usanga azanye abana babiri nawe gusa ni ukuvuga ko aca asigarana itaye zitatu ndayikengurukiye jide ni impunzi yo mu rusenda yabaruwe avuga yuko iri barura ari ingirakamaro ku mpunzi z'abarundi zibarizwa muri iyi nkambi akubwanje ko ibarura nariciyeko kandi batubwira ufise ijya karite ijya karite kuzotembera muri kongo atamuntu agufata ariko ku mwanya kubera ry'amafomu yabaye gisipire ugeze niyo ugiye barakaciwe kajuvira baranagufata bakagufunga ariko ijya karite tuyifise izodufasha gutembera muri kongo n'abikorera bizinesi bazozikora atangorane tubamenyeshe yuko iri barura riri gukorwa n'ishyirahamwe ry'umuryango w'abibumbye ryita impunzi hcr rifatikanyije na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi cnr ryatangiye kuri uyu wa mbere tariki ya kane rizasoza imirimo tariki ya gatatu y'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani habarurwa abantu bazaba bakererewe mu ibarura riri gukorwa mu mavilaje agize iyi nkambi vedase ngabo ku bw'ijwi rya amerika mu rusenda wo mu ntara y'ikivu y'amajyepfo vedaste ngabo arakenuye ibyuma rero biradukundiye turashoboye gutora mu munyamakuru wacu arusha pia claver niyo nkuru amahoro claver ngaho arusha
amahoro neza byane ni nave ibiganiro bihuza abarundi byarangiye mu kanya ata masezerano atewe ko umukono byagenze gute
nta masezerano yatewe ko umukono yabonetse nta rwandiko rumwe eh, nka procès verbal cyangwa ibyavuyemo byo baba byashize abona ngo biteguye ko umukono ahubwo hadutse kwaduka impari zikomeye aha ariko eh, harabera ugusozerera ibyo biganiro kuko eh, umuhuza nk'isaha zine niho yashika muri sare kugira ngo arangize ibyo biganiro acasaba ko haboneka imigwi ibiri eh, umugwi w'abanyepolitike umugwi urimwo leta ku ruhande rumwe hamwe n'abatavuga rumwe na leta ku rundi ruhande ariko rero leta y'uburundi yaciye isaba yuko yo nyene yogira ijambo nka leta umuhuza nawe ati eka namba kuva mu mu ntango mwebwe leta mwamwe muja hamwe n'umugambi uri ku butegetsi n'indi migambi mucuditse ati si si uno munsi wa nyuma rero mwoja habona mugo mugira ico mushikirije hanyuma nk'umugambwe FNL utwarwa na Jacques Bigirimana uca utangura gutera induru uvuga yuko bidashoboka ko eh, birangira gutyo umuhuza acavuga ati mwese nimuhore nta jambo musubira kuronka ahubwo ngiye kugira urwandiko rwa nyuma jewe nyene nta n'umwe muri mwebwe azogira ico aruvuze ko ubwo rwanyu- rwandiko nka resume rw'ibyavugiwe ngaha byose nzoca ndabishikiriza inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afurika y'ubuseruko leta yaciye yishura iki
leta yaciye yaciye ihora ntacyo yashiki yasubiye kuvuga ahubwo yavuye ishikiriza urwandiko mu nyuma ukwabo bavuye baja hamwe barongowe na terance ntayiraja ari nabo yaserukiye intumwa za leta baciye bashira ahabona urwandiko ruvuga yuko hari ibyo badashima mu byabaye muri bino biganiro yarusha muri tanzaniya none ga claver ikigiye gukurikira ubu hazoca haba iki
ikigiye gukurikira ubu muhuza yaciye arangiza yaciye abasezera avuga ati mugende n'amahoro mwarakoze kuza kwitaba ubutumire bwanje none musubire inyuma n'amahoro umwe wese afise amahoro mu mutima wiwe ati ikigiye gukurikira ni uko jewe ngiye kurungika icegeranyo c'ivyavuye hano jewe nikoreye jewe nyene umuhuza n'ibiro vyanje ndakirungikire inama eh, y'abakuru b'ibihugu vya afurika y'ubuseruko ati nibo bazofata intumbero ya nyuma y'ingene ibiganiro vyobandanya canke ingene amahoro yosubira kugaruka mu gihugu c'uburundi ubu rero turindiriye eh, turindiriye eh, randevu twahawe umubonano twahawe eh, n'uwuserukira leta y'uburundi isaha icenda za hano muri tanzaniya abatavuga rumwe n'iyo leta nabo hari ico muravugana abatavuga rumwe na leta bobo bavuga yuko ngo ata kintu na kimwe bakoze bavuga ko bataye umwanya kubona baje kumara iminsi cumi n'ine hano iyarusha batigeze bicarana ngo bahangane amaso mu yandi n'uruhande rwa leta canke umugambi uri ku butegetsi bavuga bati ibi twakoze hano mu nzandiko n'ibindi twari kubikorera n'i bujumbura tukarungikira inzandiko umuhuza ko tuza kumara ino minsi yose turi hano tuvuganira mu nzandiko gusa aho guhura amaso mu yandi pia claver niyo nkuru by'imvamutima tugushimiye kuri ino minsi cumi n'ine wari umaze uri kurakurikirana iby'ibyo biganiro bihuza abarundi byari kubera arusha muri tanzania saa kumi utwemereye kuza kutubwira ibyo ah, izo mpande zose zoba zashoboye kukubwira imbere y'uko uhava nawe uca ufata akaruhuko
murakoze cyane inkoko niyo ngoma kuri izo saa turabwiye abari ko bumviza icyo rya amerika aho ibintu biba bigeze
Do you believe in love? How crazy it could be, baby, baby, stop. Mm, take it easy. And you ndabashimire cyane nongera nshimira na eugene mukankusi yarahagarikiye ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi ababandanya kutwumva mu masegonde make ni ukuvuga saa kumi na zibiri murumva ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri wa gatandatu kuri iyi saha mwagiteguriwe kandi mugishikirizwa na mugenzi wacu